ఇది నిస్బి జామేరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo kuri uyu munsi wa gatanu mu gitondo itariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kuri mikoro muri iki gitondo tubayeho dutya ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo genda uture muri tanzania kuko mpazi nahamaze imyaka sinshobora kujya guturayo nakwemera nkajya mburara umunsi umwe uwa kabiri n'uwa gatatu wenda sinabura ibyongera ariko ntabwo njya nakwifuza kongera guturayo buture nk'uko byari biri uwo ni umwe mu banyarwanda birukanywe muri tanzania ubu bahawe aho baba muri segiteri ya shorongi akarere ka nyarugenge mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino muri iki gitondo amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi utubwire amakuru dufitiye Mwaramutse Fideli mwaramutse namwe muri ko muradutega amatwi amakuru tuyahere muri Sudani y'Amajepfo Leta ya Sudani y'Amajepfo imesha ko iriko irakura bamwe mu basirikare bayo ku murwa mukuru Juba mu ntumbero yo gutegura umuzo w'abasirikare bahora bagwanya leta bimirije gushika muri ico gisagara ku munsi wa mbere hamwe n'umukuru wabo Rick Machar ni mwishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono na leta hamwe n'abayirwanya impande zose uko ari zibiri zumvikanye ko abasirikare ba leta baba ibihumbi bitanu n'abapolisi aribo bashobora kuguma ijuba kugira abarwanya leta nabo ba- bazane abasirikare babo ibihumbi bitatu ariko abarwanya leta ya sudani biragiriza leta ya sudani y'epfo ko ibesha ngo iriko irakura abasirikare bayijuba bakavuga ko ahubwo boba bariko bongerezayo abandi basirikare mu mpisho ariko naho biruko abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko atankeka Rick Machar Machar ata- azotaha ijuba ku munsi wa mbere kandi azocarahirira amabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu muri afuganisitani abategetsi barongoye inteko mvamakungu zagiye hamwe mu kurwanya umurwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu bamenyesha ko bariko baratsinda intambara muri afuganisitani bamenyesha ko bariko barigarurira uturero twari mu minwe y'abarwanyi ba leta ya kisilamu umuvugizi w'inteko za nato brigadier general charles cleveland yamenyesheje ku wa kane ko umurwi wa leta ya kisilamu wari wafashe amadistrikte ashika atandatu ku munani ariko ngo ubu usigaranye amadistrikte abiri gusa igisirikare ca amerika kigereranya ko barwanyi ba- bava ku gihumbi gushika ku bihumbi bitatu aribo basigaye mu gihugu ca afghanistan nk'uko bimenyeshwa na general cleveland aba- abandanya avuga ko bashobora kuba munsi yabo Igihugu ca Syria caratunganije amatora y'abashingamateka ku munsi wa gatatu. Amatora benshi bemeza ko atankeka abari ku butegetsi bo kwa Bashar Assad aribo bazoyatsinda. Ayo matora ngo ni uburyo perezida wa Syria Bashar Assad yaronse bwo kuguma ku butegetsi. Assad yamye ashimika ko ayo matora abwirizwa kuba mu gihe Syria kizwi ko catabaguwe n'intambara kandi abanyagihugu batari bake barahunze abanyagihugu bagumye mu gihugu nabo bari mu bice vyigaruriwe n'abarwanya leta n'abarwanyi ba leta ya kisilamu ayo matora yabaye gusa mu bice bigenzurwa na perezida assad ayo matora yabaye mu gihe i geneve hakoraniye iber ha- ha- hakoraniye aberwa n'intambara muri siriya murambabarira mu bindi biganiro bigamije gutora umuti w'intambara iri muri ico gihugu abategetsi bava mu bihugu rutura hamwe n'abarwanyi- n'abanywanyi na- b'abatavuga rumwe na leta ya siriya biyamirije ayo matora tukivuga kuri ivyo biganiro intumwa ziserukira leta ya siriya ziri muri geneve mu gihugu c'ubusuwisi aho zitavye ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe na leta ariko hari amakenga ko amasezerano yo gushira ibirwanisho hasi yafash- yafashije ibiganiro ashobora kutubahirizwa n'impande zose mu bisagara vya Aleppo na Homs hahitiye imirwano aho abarwanya ubutegetsi bagiriza leta ya- ko irasa abasivile ikoresheje indege intumwa zi- idasanzwe ya ONU muri ivyo biganiro Stefan de Mistura ari nawe hagarariye ivyo biganiro amenyesha ko amashirahamwe afasha abasizikajwe n'intambara atoroherezwa gushikana imfashanyo mu bisagara birimwo imirwano muri turukiya naho umuryango w'ubumwe bwa buraya wagiriza igihugu cya turukiya ko kiriko kirasubira inyuma muri demokarasi ukakigabisha gutunganya ibiganiro bya politi- ukagisaba murambarira gutunganya ibiganiro bya politike ku kibazo ku bibazo bihambaye biri muri ico gihugu mu nama y'abashingamateka y'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya yabaye ejo kuwa kane uburaya bwagiriza turukiya ko itubahiriza agateka ka muntu kandi ko atakwigenga kw'ibinyamakuru biri muri ico gihugu ca turukiya abanyaburaya basaba turukiya guhagarika iterabwoba ku banyamakuru no kureka abanyagihugu bagashikiriza ivyiyumviro vyabo ariko naho biri uko ubumwe bwa buraya buremeza ko turukiya gifitaniye ubucuti nabo mu gihe turukiya cemeye kwakira impunzi ziri ku mugabane wa buraya
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya gato radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere uhere mu burundi aho umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi cvr wakoranije abatanga imfashanyo ejo ku munsi wa kane ibihugu byo mu muryango w'uburayi byemeye gufasha uwo mugwi inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza yugurura ibikorwa by'inama musenyeri jean louis nahimana yibukije ko umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi waje mu ntumbero yo gushyira ahabona ukuri no kurangiza intureka zazingamitse uburundi imyaka itari mike abantu bakahonera ariko rero yabwiye abafasha umugwi arongoye ko uwo mugwi udashobora gushika ku ihangiro wihaye utaronsa gufata mu mugongo na cane cane mu vyerekeye amafaranga abari batumiwe bose bemeye kuzotanga imfashanyo mugabo n'amakenga bafise ntibayasize inyuma Gerrit Van Hossum aserukira ubufaransa mu Burundi C'est extrêmement important que la commission Vérité et Réconciliation assume pleinement tout ce qui va avec l'indépendance de son travail.
ibihambaye rwose ko uyu mugwi werekana ubwigenge bwawo mu buryo ukoramwo no mu kazi kawo ka misi yose hamwe n'ihangiro wihaye gushikako iki ni ikintu ca ngombwa ikindi naco ni uko atarabafasha mu vy'ubuhinga n'uburyo bwonyene ategerezwa gukora vyose hari n'uruhara rwa leta aha mvuga hanini itegeko rikingira amasura n'abafise ivyo bazoshikiriza iryo tegeko ritegerezwa kwemezwa rikaja mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bagire umwizero sorte euh, rapidement pour donner confiance à la population.
imyitwarariko uwuserukira ubufaransa mu burundi afise siyo yonyene On peut se parler un peu directement. La situation actuelle de confrontation qui continue et où on voit encore des atteintes aux droits de reka l'homme.
tuganire tutarya umunwa ibihe turimwo aho hibonekeza ugushamirana agateye akazina muntu agahohoterwa na cane cane kwaka ubuzima abantu abanyuruzwa abahohoterwa iterabwoba n'ibindi ibi bituma abantu bama ubwoba ikicuka rero ntigihumuriza na gato niba dushaka ko umugwi wo kunywanisha abarundi ukora akazi kawo neza mu kiringo wahawe agateka kazina muntu gategerezwa kubahirizwa abanyagihugu bakagira icizere naha nyene uruhara rwa leta n'intangere Et là aussi, on touche aux responsabilités gouvernementales.
york opavare aserukira ubuholande mu burundi nawe nyene yunze mu rya mugenzi we w'ubufaransa ahanini asaba uwo mugwi kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike L'indépendance, bien sûr, c'est le- un point très, très, très important. Vous avez dit, c'est garanti par la loi. Ça, c'est important. Mais je pense ahagira ati ubwigenge ni ikintu gihambaye mwavuze ko amategeko yabitegekanije nibaza ariko ko n'akarangamutima nako nyene gakenewe mugabo jewe mvuga ntiyategerezwa kubaho ugushaka kw'abanyepolitike kuko vyama vyibonekeza ko imigwi bene iyi akenshi ihabwa intumbero ya politike ico naco ni ikintu kibi rwose gishobora gukwega akarambaraye ikigira kabiri naco ni uko ibiriko biraba muri iki gihe bifise ingaruka kuri uyu mugwi koko ukuri kuzova mu barundi ariko rero biragoye kwemera ko uyu mugwi uzoshika ku ihangiro wihaye mu gihe ata muti w'ingorane zihari muri iki kiringo utowe s'il n'y a pas aussi une sortie de, de la crise actuelle du, du pays.
musenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi sever arahumuriza ko ataco mugwi uzokora mu kinyegero n'itegeko rigena ryashizeho uyu mugwi riratomoye article ya kabiri na article y'icumi irerekana neza ko uyu mugwi ari umugwi wigenga mu bikorwa byayo n'aho washizweho n'inzego z'igihugu ico ni ca mbere cerekana ishaka ry'abashizeho uyu mugwi ko bifuza kuba umugwi ukorera abarundi bose ica kabiri naco kugira rero ngo ubwo bwigenge bushoboke ni uko twifuza gushyiraho urwego urwego nuvuga nti nyabutatu rugizwe ubwa mbere n'abo bagenzi bemeye kudufata mu mugongo abari muri sosiyete sivile bifuza ko hoba platiforme mu gukurikirana ibikorwa by'uyu mugwi uko tugize intambwe tubanza kurimbura mbega ibyo twiyemeje twarabishoboye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe utekanijwe n'amasezerano ya arusha ukaba washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ugizwe n'abakomiseri cumi n'umwe batandatu n'abahutu bane n'abatutsi umwe nawe ava mu bwoko bw'abatwa uyu mugwi ufise ikiringo c'imyaka ine mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka perezida nkurunziza niho atanguza ibikorwa nyezina vy'uwo mugwi phase opérationnelle mu gifaransa umugwi severe uzotohoza ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri uburundi bwikukiye gushika itariki ya kane ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani aho umugwi wa nyuma wagwana ari wo fnl wemera gushira hasi ibigwanisho eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika mu burundi kandi umukuru w'inama ya komine mutimbuzi yo mu ntara ya bujumbura bamwe bita bujumbura rural yarishwe arashwe imuhiriwe muri katiye kajaga n'abantu batamenyekanye mu ntwaro no mu muryango basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu ni inkuru ya evariste nziko banyanga ubu yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu azwi ku izina rya fokasi bakaza amakuru twakuye mu muryango wiwe avuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga iminota mirongo itatu igihe yaherekeza uwari yamugendeye agarutse amaze kwinjira mu rugo niko kuraswa n'abantu batamenyekanye abo bantu nk'uko twabyiboneye mu kwinjira mu rugo kwa fokasi bakaza baciye ku karyango gatoya k'inyuma mu kigo babanje kwimba munsi yako kiretse indirimbo z'imana n'amarira byarangwa mu rugo rw'umuhisi fokasi bakaza abajyango biwe bari barengewe ku buryo atanuwashima kugira icyo avuze imvukira za komine mutimbuzi nazo nyene zari zarengewe n'urwo rupfu rwaraye rubatwaye umukuru w'inama nyobozi ya komine Dieudonne Ngowe mbona ni umwe mu banyamutimbuzi yari yaje kwifatikanya n'abaryango ba fokasi bakaza fokasi turamubuze yari inshuti ikaba umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma ako kabi kabishe abo bose bakoze iryo bara turabyamirije cyane dusaba nuko inzego z'igihugu zohagurukira ako kabi kabishe umubabaro uturutse kuri urwo rupfu waboneka no mu maso ya bamwe mu bajejwe intwaro yo hasi Innocent Nibigira arongoye umwe mu mitumba ya zone Gatumba muri komine Mutimbuzi avuga ko uwagandaguye Focus bakaza ari ubudashigikiye iterambere rya komine Mutimbuzi urupfu rubabaje kandi rutagira izina twasanze ari inkozi z'ibibi zitifuza ko komine yacu ya mutimbuzi ishobora gutera imbere kuko iyo tubuze yari umwe mu batowe n'abenegihugu kugira ngo batunganye iby'ikomine yego rero turababaye rwose kandi turabuze turabuze cyane kuko tubuze umuntu twabona ko iyo dushikanye ku numero nziza iyi komine yagize ibibazo kuva kera yamye ifise ibibazo mugabo uko twabonye ibibazo byagiye birakurikirana twasanze muri aba bari baratowe barongora komine muri conseil communal uyu tubuze n'umuperezida wayo kandi yari mu ntumbero nziza kugira ngo yiteze imbere no mu bakorana n'uwo yahora arongoye inama nyobozi ya komine mutimbuzi ngo bakubiswe n'inkuba bumvise ko indongozi yabo yishwe matata emmanuel icegera canya kwigendera asaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu hariho abajejwe amatohoza igipolisi tungane abo nibo bajejwe amatohoza hanini rero twosaba abajejwe umutekano ko dufasha kugira tumenye aba baraye baduhekuye kuko twaraye tubuze intore ikomeye cyane nkuko mine mutimbutse inyamiramabi twahuriye muri quartier Kajaga aharaye habereye ubwo bwicanyi yabwijwe rya Amerika ko amatohoza ku rufu rwa Focus bakaza aza yatanguye Focus bakaza yahora ari umudandaza w'ibinyobwa vya Brarudi anafise n'ubunywero bwa kijambere muri kwibarabara rya Bujumbura Gatumba buzwi ku izina rya Black and White Focus bakaza niwe yahora arongoye inama nyobozi ya komine Mutimbuzi kuva mu ntango z'uno mwaka wa 2016 abagize ibiro by'iyo nama baragoranye gushirwaho kubera amatati yarafatiye ku burongozi amezi hafi atandatu yararangiye komine Mutimbuzi itagira inama nyobozi si mu ntara ya bujumbura gusa haraye hagize ibyago honyine mu gisagara ca bujumbura ku musaga kw'ibarara rya kabiri hari umusore yaraye yishwe arashwe n'umuntu atamenyekanye amusanze aho yariko aradandariza mu kabare ivyemezwa n'umukuru wa zone musaga antoine rumenyetso no muri zone gihosha turi mu gisagara ca bujumbura hafi y'ibitaro by'abasirikare hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo atamenyekanye amakuru ava mu begereye intwaro aho mu gihosha avuga ko ari uwo bayiciwe ahandi abamwishe bakaza kumuta ngaho mu gihosha ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya tanzania mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bazira ko batari bujuje ibyangombwa byo kuba ku butaka bw'icyo gihugu babwiye ijwi ry'amerika ko bishimiye ko imigenderanire y'u rwanda na tanzania yasubiye kunaguka ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na eric bagiriwe ubusa kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nibwo imibano y'ibihugu by'u rwanda na tanzania yatosekaye bikomeye tanzania ikimara gufata umwanzuro wo guhambiriza abanyarwanda bari batuye ku butaka bwayo nta byangombwa hari ku butegetsi bwa perezida jakaya murisho kikwete wa tanzania ibihugu byombi byari bisigaye birebana y'ingwa imigenderanire isa n'idashoboka ku butegetsi bwa dr john pombi magufuri haragaragara ikinyuranyo ku mibanire ya tanzania n'u rwanda ku itariki esheshatu z'uku kwezi kwa kane uyu mutegetsi mushya wa tanzania yatumiwe na mugenzi we w'u rwanda perezida kagame gusura u rwanda bwana pombe magufuri wakiriwe ku mupaka wa rusumo uhuza ibihugu byombi ati mimi sipendi sana kusafiri nge sinkunda cyane gutembera kuko nkunda gukora cyane
nimealikwa sehemu nyingi natumiwe ahantu henshi natumiwe mu buraya n'ahandi sinajyayo nyitumirwa na nyakubahwa kagame naje ari ndagira ngo mbasobanurire bagenzi banjye banyarwanda uru ni rwo rugendo rwa mbere rwanjye hanze y'igihugu kubw'iyo mpamvu nishimiye gufata uyu mwanya ngo nshimire nyakubahwa perezida kagame n'abanyarwanda bose naje nka mugenzi wanyu nk'inshuti yanyu impamvu nyamukuru ko hari ukuzanzamura ku mugaragaro imibano y'ibihugu byombi perezida magufuri nishimiye kugera hano ariko ndashaka kubizeza bagenzi banjye b'u rwanda tanzaniya izagirana imigenderanire ikomeye n'igihugu cy'u rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki icyenda z'uku kwezi perezida w'u rwanda paul kagame yabajijwe niba we na mugenzi we dr john pombe magufuri wa tanzania mu biganiro bagiranye barakomoje ku muti w'ikibazo cy'imitungo y'abanyarwanda bateshejwe muri tanzania mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu umubano ubu ngubu hagati y'u rwanda na tanzania bitewe n'ubuyobozi bushya buriho bumeze neza icyo nicyo cya ngombwa nicyo cy'ibanze muri uwo mubano mwiza uriho tuzakemura ibibazo byose byaba biri hagati ya tanzania n'u rwanda binyuze mu butwererane n'inzego zose z'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi cyangwa se mu bijyanye no kwishyira hamwe kwa afurika y'iburasirazuba east african community n'icyo rero kiri mu bizakemurwa mu byaba bihari ibyo ari byo byose igihe imvugo izaba ingiro ijambo nk'iri rishobora kuzururitsa imitima ya benshi aba batujwe mu murenge wa shyorongi akarere ka nyarugenge birukanywe muri tanzania kuri twebwe ni inyungu cyane nubwo wenda byose batabiduha ariko byibura umuntu aratekereza ngo n'isambu yasize nk'uyirimo wenda yanayimuha agahinga cyangwa se akayikuramo n'amafaranga mu mitungo itimukanwa watubwira wasize iki nasizeyo amasambu abiri nkazo zakwimukanwa ariko urukumba nazo ubu zo zaragiye ariko cyane cyari kinshishikaje ni amasambu yanjye ubundi nk'ahantu dutuye dutuyeho nabi cyane rero nicyo kintu bakidukoreye umuntu akagenda akagurisha akabona ako kantu ko kwifashisha byaba byiza cyane rwose n'ubundi turabyishimiye isambu ya data yose nanjye aho niguriye ku giti cyanjye amasamba abiri ihene ingurube urutoki imyaka mbese ibishyimbo mu nzu ibigori nari mfite inkoko eka sinakubwira ibyo nasizeyo ukamenya iyo ndabitekereza numva n'amarira aje aba banyarwanda birukanywe muri tanzania babwiye ijwi rya amerika ko imibereho ibagoye udusanze twicaye hano ntabwo kuba twicaye ari uko tutagira amaboko ahubwo akenshi tuba twabuze ibyo dukora ni ukuvuga ngo iyo ndiye mba ndiye ntarya ngasigara ndi gutekereza ngo ndarya nte n'abana bitabonye uwo ukorera ubaho nawe byumve abana baraburara waba ugize umwana ukabona aho uza guca inshuro ukagenda ugaca inshuro bakaguha icyo gihumbi ukaza ugahahira abana nk'ibiro bibiri by'ubugari ubwo nta kundi iyo utahabonye ubwo uryama uko nyine twashatse kumenya icyo aba banyarwanda bavuga ku ngingo yo gusubira muri tanzaniya igihe ubutegetsi bushya bw'icyo gihugu cyabafurukije bwabakomorera ku mitungo yabo oya bambe nturukureba mfite abana batatu nakubwiye ngo tubayeho dutya ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo genda uture muri tanzania kuko mpazi nahamaze imyaka sinshobora kujya guturayo nakwemera nkajya mburara umunsi umwe wa kabiri n'uwa gatatu wenda sinabura ibyo ndya ariko ntabwo njya nakwifuza kongera guturayo buture nk'uko byari biri Ah, byararangiye ahubwo ibyo badutesheje ni byinshi niyo twasubira n'ubundi ntabwo twabyemera neza yuko batongera kubidutesha manda yaho ntabwo perezida yarenze imyaka icumi ubwo rero nanone uriya agomba gutanga umutekano mu gihe cye ariko nanone yahava hakongera hakaza undi na wenda akagira amatwara atandukanye nayo y'uriya ariko ku bwa nyeri niho twari dufite umutekano usesuye uyu wemeza ko iyo aronse impapuro z'urugendo ajya anyaruka agasura imitungo ye nabo bari baturanye arabibona ukundi iyo ufite icyo cyangombwa hari uwo twita mutendage hariya n'uwo twita mwenyekiti abo ngabo mbese ni nk'aba eh, b'inzego z'ibanze uragenda bamugeraho ukamubwira ati "Eh, ngiye mu rugo ngiye kureba imitungo yanjye cyangwa se ngiye kureba urutoki rwanjye nta kibazo rwose iyo ufite icyangombwa none se wasarura se ubu harimo nk'ibitoki cyane rwose urabisarura n'ibishyimbo tujya tubihinga nyine tugasarura ibyo rero babinshubije bakabimpa ubwo na- naturayo imyaka nshatse hama nabona ndahahaze nkongera kandi nkagarukina mu rwanda ariko u rwanda simvuze ngo nahita nducikamo ni gakondo mbese gakondo rero nta muntu ujya uheba gakondo iwanyu aba ari iwanyu amahanga ni amahanga bazi ko amahanga amahanga arahanda muri make ikibazo cyo kwirukana abanyarwanda batari bujuje ibyangombwa ku butaka bwa tanzania kikimara kuvuka minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda yabaruraga bari hejuru y'ibihumbi cumi na bine birukanywe ugutsimbatara kw'imigenderanire y'ibihugu by'u rwanda na tanzania bizanaba inyungu ku bacuruzi b'ibihugu byombi kuko kugeza ibi bicuruzwa byinshi byinjira mu rwanda binyura ku cyambu cya dar es salaam tanzania eh kubagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndu mbikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee Eh, namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda sentare nkuru y'i kigali imaze kurekura madame rose mukankomeje umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibidukikije mu rwanda rema yamara yagize ibyo imutegeka birimwo gutanga urwandiko rwiwe rw'inzira mbere no kutarenga imbibe za kigali atabiherewe uburenganzira ni inkuru yakurikiranywe na asumta kaboyi uyu muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije mu rwanda rema madamu rose mukankomeje ubushinjacyaha bw'u rwanda bwari bumukurikiranyeho ibyaha bitatu birimo ubufatanyacyaha mu kumena amabanga y'akazi gusebya inzego za leta no gusibanganya ibimenyetso ubushinjacyaha buvuga ko madamu mukankomeje yabangamiye iperereza kuri ruswa yavuzwe mu itangwa ry'amasoko mu karere ka rutsiro ubushinjacyaha buvuga ko nyuma y'aho bwana thomas murenzi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka rutsiro atawe muri yombi hari abantu barimo puridanse bisamaza bagiye mu nzego z'ubuyobozi bashaka kunyura mu nzira zishoboka zose ngo bamufunguze uyu bisamaza ushyirwa mu majwi wemeraga kwishingira thomas murenzi afite isoko rya rema ryo kugenzura amashashi yinjira mu gihugu ubushinjacyaha bwavugaga ko igihe bwakoraga iperereza bwumvirije telefone ya bisamaza na mukankomeje bubwira umucamanza ko bwumvise amagambo bisamaza yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije rema atuma ibyo bwashakishaga butabigeraho uko bikwiye amwe muri ayo magambo bwumvishije umucamanza hari aho mukankomeje agira ati mwese muri kuri map bari kumviriza telefoni yawe bari kukurikodinga bariho barashaka ibihanga ibimenyetso byose baragufite ibyo wakoranye na dafu w'akarere byamenyekanye bariya abantu basaze iby'ubujura babihagurukiye mana yanjye n'iyo telefone uyihindure bireke ntabwo azapfa ntacyo azaba ubushinjacyaha buvuga ko icyaha cyo gusebya inzego za leta mukankomeje yagikoze aho yabwiraga bisamanza kuri telefone agira ati bariya abantu barasaze ubushinjacyaha bugasaba ko mukankomeje yaguma muri gereza iminsi mirongo itatu kugira ngo atazatoroka ubutabera cyangwa akabangamira iperereza umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha butabashije kwerekana uburyo baroza mukankomeje yasibanganya ibimenyetso aramutse arekuwe umucamanza avuga ko ibi bitashoboka kuko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha birimo amajwi yafatiwe kuri telefoni mu kiganiro mukankomeje yagiranye na bisamaza urukiko ruvuga ko impungenge z'ubushinjacyaha nta shingiro zifite kuko ibimenyetso birimo amajwi ubushinjacyaha bwumvishije urukiko bikiri mu maboko y'ubushinjacyaha ko bidashobora kubura gusa urukiko rwategetse mukankomeje roza ibyo agomba kubahiriza birimo ko agomba kujya yitaba buri wa gatanu ubushinjacyaha mu gihe kingana n'amezi atatu gushyikiriza ubushinjacyaha ko ibyangombwa by'inzira bimwemerera kujya mu mahanga kutarenga imbibi za kigali atabiherewe uruhushya urukiko rwanategetse mukankomeje kuguma gutura mu kagarama muri kicukiro yashaka kwimuka akabimenyesha ubushinjacyaha urukiko runasaba mukankomeje roza gukomeza gutunga telefone igendanwa asanganywe yonyine ikaboneka ku murongo igihe cyose ashakiwe mu gihe cy'amezi atatu urukiko ruvuga ko ibi byose natabyubahiriza mukankomeje yahita yongera gutabwa muri yombi urubanza rwasomwe nta muburanyi n'umwe wari mu rukiko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turabisozera nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigira imana twibutsa ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije aroyisi
ibice by'amakuru twabashikirije leta ya sudani y'amajyepfo imenyesha ko iriko irakura bamwe mu basirikare bayo ku murwa mukuru juba mu ntumbero yo gutegura umuzo w'abasirikare bahora barwanya leta bimirije gushika muri ico gisagara ca juba ku munsi wa mbere hamwe n'umukuru wabo rick mashel ni mwishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ko umukono na leta hamwe n'abayirwanya abategetsi barongoye inteko mvamakungu zagiye hamwe mu kurwanya umurwi intagondwa wa leta ya kisilamu bamenyesha ko bariko baratsinda intambara kuri uwo murwi muri afghanistan bamenyesha ko bariko barigarurira uturere twari mu minwe y'abarwanyi ba leta ya kisilamu naho igihugu cya siriya cyaratunganije amatora y'abashinga amateka ku munsi wa gatatu amatora benshi bemeza ko atankeka abari ku butegetsi ba bashara asadi murambabarira aribo bazoyatsinda ayo matora ngo ni uburyo perezida wa siriya bashara asadi yaronse bwo kuguma ku butegetsi amatora habaye mu gihe i geneve mu busuwise hakoraniye aberwa n'intambara muri icyo gihugu cya siriya mu bindi biganiro bitunganijwe gutora umuti w'intambara muri icyo gihugu ibyo biganiro rero biri kubera mu busuwise byitabwe n'izo ntumwa zose uko ari zibiri ariko hari amakenga ko ayo masezerano yo gushyira ibigwanisho hasi yafashije ibiganiro ashobora kutubahirizwa n'impande zose mu bisagara bya arepo na homes hahitiye imirwano aho abarwanya ubutegetsi bagiriza leta ko irasa abasivile ikoresheje indege navugwa muri turukiya umuryango umwe bwa burayi wagiriza igihugu cya turukiya ko kiriko kirasubira inyuma muri demokarasi ukagisaba gutunganya ibiganiro bya politike ku bibazo bihambaye biri muri ico gihugu mu nama y'abashikiranganje b'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya yabaye ejo ku munsi wa kane uburayi bwagiriza igihugu cya turukiya ko kitubahiriza agateka ka muntu kandi ko atakwigenga kw'ibinyamakuru kuri muri ico gihugu ca Turukiya
Nshuti mukunda radio ijwi d'Amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanya imutangwa
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.